radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose aho ku mbuga mpuzambaga za facebook x instagram na youtube ni radiyo yacu voa kuri mikoro muri kumwe na jeff mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu buryo budashidikanywaho muri iki gihe imbuga mpuzambaga zabaye umuyoboro ucisham- ucishwamo ibitekerezo ah, amakuru n'ibiganiro hirya no hino ku isi aho ikoranabuhanga rya interineti ribasha kugera amakuru yasohotse mu byegeranyo binyuranye yerekana ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka by'umwihariko mu rwanda abantu bakabakaba miliyoni imwe bashoboraga gukoresha imbuga mpuzambaga ugereranije n'abakabakaba miliyoni eshanu zishobora kubona interineti mu gihugu ni ukuvuga barenga mirongo itatu na kane n'ibice bine ku ijana uko iri terambere rigenda ryiyongera ni nako abatari bake bahirimbanira kuribyaza umusaruro mu buryo butandukanye haba ah, bamamaza babinyujije kuri facebook x youtube instagram n'izindi mbuga cyangwa abakora ibiganiro bagashakisha umubare munini w'ababakurikira kugira ngo bagere ku mubare bashobora guhemberwa n'urubuga bariho ibi byose byatumye habaho umuvuduko udasanzwe mu gushinga imiyoboro itangirwaho ibitekerezo cyangwa ibiganiro gusa uyu muvuduko ugendana n'ibibazo by'ingorabahizi ahanini bishingiye ku mikoreshereze y'izi mbuga mu buryo buha inyungu ba nyirazo ariko batagize uwo bahungabanya cyangwa bahutaza muri iyo mikorere ibi rero nibyo bitangiye kugorana kuko muri iki gihe mu rwanda hakomeje kugaragara abantu bakoresha izi mbuga kwibasira abandi bamwe babavuga nabi abandi rimwe na rimwe hakabaho eh, ibigaragara nk'ibitutsi cyangwa ibindi bikorwa eh, bidahwitse hari abamaze gutabwa muri yombi no kuburanishwa ku byaha nk'ibi ariko ntibiracogora itegeko ry'u rwanda ribivugaho iki n'iki cyakorwa ngo abantu batange ibitekerezo byabo kuri izi mbuga hatabayeho guhutazanya cyangwa kwica amategeko mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe na maitre jean paul ibambe umunyamategeko w'umwuga ariko akaba afite umwihariko wo kuba yarakoze mu itangazamakuru mu myaka yashize ari no muri gahunda ya Humphrey Fellowship Amerika ifashamo ibihugu bitandukanye guteza imbere imikorere mu nzego zinyuranye arihugura ku byerekeye ubwisanzure mu itangazamakuru no gutanga ibitekerezo muri Arizona State University iri muri leta ya Arizona nyine ariko ubu turavugana ari ku murongo wa telefoni mu mujyi wa New York Maitre Jean Paul Ibambe ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'Amerika
Ah, murakoze cyane ah, nishimiye kwitabira iki kiganiro ye mbere y'uko twinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi ariko nari maze kubivuga haruguru ko uri mu mahugurwa hariya muri arizona state university naringiza amatsiko yo kubanza kubaza uko birimo bigenda iby'ingenzi mumaze kwihuguraho ni nk'ibihe
Ah, murakoze nibyo koko nk'uko wabivuze ndi muri leta zunze ubumwe za amerika mu- ku rwego rwo kwihugura cyangwa se amasomo a- ajyanye mm, eh, n'amategeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu akaba ari muri gahunda ya Humphrey fellowship nk'uko mwabivuze nibyo Eh, by'umwihariko rero ngewe nkaba nsa nk'aho ndimo kurushaho um, kwihugura cyane cyangwa se kwibanda cyane ku bijyanye n'amategeko agenga itangazamakuru ikoranabuhanga eh, cyo kimwe n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo Eh, ni ibintu rero byinshi kuko urumva ndi muri amerika guhera mu kwezi kwa gatandatu ku- k'uyu mwaka Eh, ukurikije uko abantu biga n'ibyo bagenda bakora hano ubona ibintu byihuta Eh, iby'ingenzi rero navuga wenda amaze kunyuramo harimo ibijyanye no kumenya ngo wenda ku rwego mpuzamahanga uburenganzira bwa muntu iyo bavuze u- uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo baba bashatse kuvuga iki ese um, uko itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ribisobanura mhm, eh, cyangwa se eh, itegeko nshinga ry'ibihugu bitandukanye yaba hano muri amerika i burayi muri afurika mu rwanda eh, bishatse gusobanura iki ese ni uburenganzira bumeze gute Eh, icyo nabashije kubona rero navuga ngo gihuriweho ni uko eh, ibi bintu bijyanye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo eh, nibyo ni uburenganzira mpuzamahanga bugomba kubahirizwa mm, bugiye buteganywa mu buryo butandukanye mu mategeko atandukanye ariko wenda ibihugu bikagira uko bibiteganya mu- cyangwa se bubishyira mu bikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'umwihariko wa buri gihugu ariko icyo bihuriyeho byose ni uko ni uburenganzira navuga ko butarunduye burundu ntabwo burunduye ni uburenganzira bufite aho bugarukira ikindi wenda iyo tumaze kunyuramo ngewe wenda maze kwiga ni uko ugereranyije n'aho isi irimo kugenda yerekeza ubona ko eh, ibihugu byose nta nubwo ari n'u rwanda gusa wavuga ko bikwiye kugira ikintu bikora ibi- hari ibisa nk'aho bimaze kugira aho bigera bikwiye kugira ikintu bikora kugira ngo eh, abaturage babyo eh, babashe kubaho neza batekanye muri iyi si wavuga ngo ni iy'ikoranabuhanga kuko wavuga ko ikoranabuhanga interinete uko abantu bagenda bahanahana amakuru n'itumanaho bifite uko byahindutse ku buryo uko abantu batekerezaga mbere uko amategeko abantu bayakoraga mbere ingamba abantu bafataga ku bibazo byavutse mbere ntabwo ari ubu ngubu bimeze kubera eh, aho ikoranabuhanga rigeze Mm. wari ubaye nk'ubikomozaho uvuga uti ni uburenganzira butarunduye cyangwa se n'uburenganzira buziguye Eh, reka noneho dusubire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi kuriya nabivuze hariya haruguru ibirimo biba mu ruhando rw'imbuga mpuzambaga turimo tubona mu rwanda ibintu bijyanye no kwibasirana ibintu bijyanye eh, no gukoresha amagambo ah, umuntu yavuga atakwiriye gukoreshwa mu ruhame ibintu byinshi binyuranye tugenda tubona ndetse harimo n'abatawe muri yombi abajya mu nkiko kuki ibi bintu birimo biba kuki turimo tubona ibi bintu
bo icya mbere navuga impamvu turimo turabibona wenda turi kubona iyo mikoreshereze eh, muri rusange ni ukubera wavuga ngo ni nk'isi igeze iterambere ryaraje bituma eh, abantu babasha guhanahana amakuru njye navuga ko muri rusange nta- nta- sinanjye gusa ni nako biri ku isi yose niba hari ikintu cyateje imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ni ikoranabuhanga ni izi mbuga mpuzambaga turimo turabona um, abantu bakoresha umunsi ku wundi kubera ko mu gihe mbere kugira ngo ngewe nzatange igitekerezo cyanjye kigere wenda ku bantu benshi kera radiyo zitaraza byasabaga ko nyine wenda habaho turabizi ko abantu bashoboraga kuba bavuza ingoma ba- bitewe n'umurishyo bavugije ukamenya ikibaye abantu bakamenya icyo bagomba gukora n'aho bagomba kujya cyangwa se hakabaho abo twitaga babitaga abamotsi kera u- bakagira uko batumatumanaho nyuma haza ra- wenda iterambere riraza rigera kuri radiyo noneho abantu bakajya bashyira ku murongo I- ikitaciye kuri radiyo ukaba utakimenye ariko ubu ngubu wavuga ngo aho bigeze umuntu uwo ari we wese tugeze mu ikoranabuhanga rikoresha cyane telefone na interineti ni ukuvuga ngo niba mfite telefone cyangwa se niba runaka afite telefone ashobora gutanga igitekerezo ashobora kohereza ubutumwa ahantu aho ariho hose ku isi Eh, ashobora rero no gutangaza amakuru aho ariho hose ku isi akoresheje rya koranabuhanga ikintu cya mbere rero bi- kiri kubitera ni iterambere cyangwa se umuvuduko w'iterambere ku bijyanye n'itumanaho aho bigeze icyo ni icya mbere ariko ku rundi rwa- uru- ru- ruhande iki gituma wenda rero turimo- turi mu bibazo cyane kuko icyo ngicyo ntabwo ko ari ikintu cyiza kuba iterambere ry'ikoranabuhanga ririmo riraza imbere abantu babasha gutumatumanaho bakabasha gutanga ibitekerezo uko babishaka mu buryo bwose ni iterambere ni ikintu cyiza icyo nta n'ikibazo gifite ikibazo rero gishingiye ku kuba iryo terambere uko ryihuta uko abo bantu bagira ubwo bushobozi uko babasha kubona interineti uko babasha kubona izo za telefone uko babasha kujya ku zo mbuga nkoranyambaga bita- bitajyanye n'uburyo eh, biyongera ubumenyi cyangwa se ubushobozi bwabo ku mitekerereze cyangwa se no ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubwo burenganzira ndetse no- ni- ni- ni- n'izo mba- n'izo mbuga eh, mpuzambaga kubera ko eh, hari utekereza ko nyine niba itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ritanga ubwisanzure bw'itangazamakuru kugaragaza ibitekerezo no guhabwa amakuru akaba yumva ko ari ibintu nyine ubwo bifi- a- a- a- yemerewe kuba yavuga ikintu icyo ari cyo cyose ariko atazi ko iryo tegeko nshinga hari agace kaza kavugamo ko ha- hari ibibujijwe cyangwa se aho bugomba kugarukira akaba ariyo mpamvu rero tuza kwisa- turimo kwisanga mu mu hantu aho dusanga abantu benshi barimo baragenda bagongana eh, n'amategeko eh, yaba mpuzamahanga ndetse n'ay'igihugu dufite ugasanga rero ariyo mpamvu ituma wenda bamwe waruze hari bamwe bakurikiranwe mu buryo bafunzwe mu- mu buryo bw'impanabyaha ku buryo harimo abafunzwe yewe nanjye hari abo nzi cyangwa se mfite nunganira mu mategeko n'umunyamategeko eh, hari abo nunganiye no mu bihe byashize Eh, so, impamvu rero nta yindi ni ni- ni- ni ubwo bushobozi cyangwa se ubumenyi bukeya ku mategeko n'imikoreshereze eh, y'izo mbuga nkoranyambaga wenda iyindi mpamvu ya gatatu ikaza kuba wenda uburyo icyo kibazo gishobora kuba kiza kikatugwaho nk'igihugu kigasa- bigasanga tutiteguye reka mbivuge gutyo ugasanga noneho uburyo twebwe tu- dushaka nk'igihugu turi kubishyira ku murongo cyangwa se turimo kugerageza gukemura ikibazo bushobora kuba ari uburyo nanone butera ibindi bibazo kubera ko eh, wavuga ko butaboneye ni urugero ndatanga nk'urugero ugasanga wenda nk'ibintu bijyanye no gusebanya turabikurikirana mu rwego rw'ibyaha turabifungira abantu kandi wenda hari ubundi buryo byakurikiranwamo abantu badafunzwe tutabifashe nk'ibyaha ahubwo wenda twabifata nk'amakosa kugira ngo eh, abantu koko bo kumva ba- batakaje uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo Mm. ibyo wenda turaza kubigarukaho bijyanye no ku buryo bwakoreshwa bwaba mpanabyaha cyangwa mbonezamubano ariko hari icyo wari uvuze kijyanye eh, n'abo wunganira mu mategeko ntabwo ndi bukumenesha ibanga ry'umwuga ariko eh, eh, nzi ko mujya muvuga mu banyamategeko ko ubutamenya cyangwa se kutamenya ko ikintu ari icyaha ukagikora bitakubuza gukurikiranwa yego mu myaka yashize eh, twabonaga abanyamakuru babigize umwuga ari bo bakurikiranwa n'inzego z'ubutabera mu gihe babaga bakoze eh, ibinyuranyije n'amahame agenga umwuga cyangwa se ibishobora gukurikiranwa mu mategeko ariko ukabona abakoresha imbuga mpuzambaga eh, baridegembya kandi mu by'ukuri ibyo bakora bishobora no kuba ndetse eh, bishobora kugira ingaruka mbi kuruta ibyakozwe n'abo banyamakuru ubu mwaba murimo mubona impinduramatwara mu buryo bwo gukurikirana abakoresha imbuga mpuzambaga noneho
yego ni ukuvuga ngo um, eh, buriya impamvu byatangiye kuriya ni ukubera ko kera abantu batangaga ibitekerezo cyangwa se batangazaga amakuru akenshi babaga ari abanyamakuru bakabikorera mu bitangazamakuru byabo ni ukuvuga ngo ni u- itangazamakuru riri twita mainstream cyangwa se itangazamakuru nyine iri ngiri ry'umwuga dufite amaradiyo amateleviziyo ibitangazamakuru byandika nibyo byasaga nk'aho byihariye bifite umwihariko eh, wo gutangaza eh, amakuru cyangwa se kuba umuyoboro w'abatanga ibitekerezo byabo Eh, ubu rero byarahindutse kubera ko rya terambere ry'ikoranabuhanga nahoze mvuga n'uburyo abantu basigaye babasha kubona interinete batunze amatelefone eh, agezweho ya za smartphone byigiye imbere cyangwa se byateye imbere cyane Aba- abantu noneho batari n'abanyamakuru ubu nabo bari gukora nk'ibyo eh, itangazamakuru cyangwa se abanyamakuru bashobora kuba bakora ari nacyo gituma ikibazo kirushaho kuba ah, ingorabahizi kubera ko byibura buriya ku ruhande rw'abanyamakuru navuga ko umunyamakuru wenda we yarize abenshi bize itangazamakuru kandi ayo mategeko barayahugukiwe niyo yakora ikosa yarikora nkana cyangwa se yaba wavuga ngo yaba azi neza ikimutegereje ku buryo wenda aramutse cyangwa n'uburyo buhari busanzwe buteganywa n'amategeko bwo kugira icyo agomba guhita akora agakosora eh, akisegura cyangwa se agasaba imbabazi mu maguru mashyashya wenda ingaruka z'ibyo yavuze cyangwa yatangaje zi- zi- zitaragera kure aho rero ikibazo kibera ingorabahizi ni uko ibyo bintu noneho binafitwe n'abantu batari abanyamakuru b'umwuga tutazi niba barize apfa kuba afite eh, telefone akaba afite eh, interinete eh, eh, si ngombwa rwose yuko ajya kuba afite mudasobwa aho rero niho hari ikibazo gikomeye cyane ni ukuvuga ngo eh, icyo wakwita nko kugera access ku- ku bintu byatuma umuntu atanga ibitekerezo akoresha iryo i- ah, iryo koranabuhanga agasakaza amakuru yaba ukuri yaba atari ukuri byaba ibitekerezo bye yaba ari ibintu yahimbye akabeshya ko ari amakuru kandi atari amakuru byaba byibasira abantu cyangwa se bitabibasira u- u- ibyo bintu biri mu bantu twese biri mu bantu bose ntabwo ngo buri wese arabi- abasha kubigeraho niho rero eh, navuga ko ha- ha- hatereye ikibazo kubera ko eh, mu- umubare munini niko mbitekereza w'abanyarwanda benshi bakoresha izo mbuga bashobora kuba nta kintu bazi kijyanye n'imikoreshereze y'izo mbuga ndetse n'amategeko ariko nk'uko wari ubivuze ntabwo eh, bizatuma wa muntu atagira uburyoswe ni ukuvuga ngo nta- niba akozeho ikosa cyangwa se agakoraho icyaha byanze bikunze azabiryozwa Eh, ubwo rero eh, ni- nkavuga ngo ese niba koko wumva ushaka gukoresha izo mbuga nkoranyambaga reka no kuvuga wenda no mu- atari no mu gutangaza gusa ahubwo wenda no no mu kugira ngo wenda unarebe ayo makuru byibura u- u- utekereza ko ushobora no gusangaho ibintu by'ibihuha kugira ngo u- u- umenye kubishungura umenye niba ubyemera cyangwa utabyemera iyo ubonye inkuru bakoherereje cyangwa usanze kuri yutube kuri x kuri facebook uhi- urayisoma bikarangira he aho ntuyisharinga kandi wenda gishobora kuba cyari igihuha nawe ukaba ugiye muri wa murongo w'abari gukwirakwiza ibihuha ese uzi ko gukwirakwiza ibihuha nabyo ari icyaha mu- mu ma- mu mategeko dufite mu rwanda Na- ni uko nguko mbi- mbibona Mm. mu kanya wenda turaza ku ikiganiro kiri bukomeze turaza kureba icyakorwa cyangwa se eh, ingamba zishobora gufatwa mu kanya turaza no kujya ku mirongo ya telefoni dutangire kwakira abanywanyi b'ijwi ry'amerika eh, babaza ibibazo ariko ndibaza impamvu umuntu adashobora guhagararana n'undi amureba mu maso ngo aba yamubwira amagambo akarishye Mm.
ariko bikamworohera kuba yayavugira ku ku rubuga mpuzambaga ibyo byo biterwa n'iki
Eh, biterwa eh, n'ibintu bibiri ariko ikinini cyane uruhare runini rufitwe no kuba abantu aba atekereza ko kuba atakureba gutya imbonankubone atekereza ko hari utari nyine uh, u- u- utamubona cyangwa se utari buze gupfa guhita umubona impamvu mbivuze gutyo ni uko hari n'abakoresha izo mbuga nkoranyambaga eh, ariko basa nkaho bakoresha wenda amazina atari ayabo agatekereza ko nta wabasha kumenya ariko icyo batazi cyangwa se tuta- tut- abantu benshi badahugukiwe ni uko iryo koranabuhanga uko ryateye imbere rina- ryarateye imbere ku rwego rw'aho ubasha kumenya ngo iki kintu cyatangajwe n'umuntu uherereye ahangaha si no kureba ahangaha gusa yakoresheje i- telefone cyangwa se mudasobwa eh, ifite aderesi iyi n'iyi ibyo bita IP ku buryo bashobora no kumenya nyine ngo uherereye ahagana hehe igisigaye kikaba ari ukumenya kukugeraho kugira ngo bagukurikirane kabone n'aho waba wu- witwa uwundi muntu icyo ni icya mbere icya kabiri buriya ariko ni ni imiterere nyine eh, mu- mu- wavuga ngo ni imiterere y'ikoranabuhanga eh, akenshi um, hari uko umuntu aba ateye ku buryo wumva ut- ikintu utapfa kubwira umuntu gutya imbona nkubona ariko ukavuga uti ubwo ntamureba imbona nkubona ugapfa kubikora ariko icyo badatekereza ni uko cyangwa se tudatekereza ni uko waba u- ubitangaje cyangwa ubibwiye umuntu umureba cyangwa utamureba eh, n'ubundi bizafatwa n'ubundi nk'aho wabi- u- u- wabikoze umureba ni ukuvuga ngo niyo mpamvu i- mvu- ubu ngubu navuga ngo ikintu gifatwa nk'icyaha mu mategeko ushobora gukora icyitwa- cyitwa icyaha mu mategeko asanzwe cyangwa se mu buryo busanzwe niyo wagikoresha ikoranabuhanga nacyo ki- gishobora gufatwa nk'icyaha ndetse gishobora no kuba cyatuma ahubwo kinahanwa cyane kurushaho cyangwa se kikagira eh, uburemere kurusha uko eh, byari bimeze mbere kubera ko eh, amategeko afite hari n'ibyaha bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga hari n'ukuntu uba ubona ateganya ibihano biremereye cyane kurusha wenda andi mategeko dusanzwe dufite asanzwe ntabwo rero ko ikintu kibitera ahanini eh, harimo no- no- no- no- no kutamenya cyangwa se icyo wakwita nk'ubu mumbare gukoresha iryo jambo ni nk'ubujiji butuma wirengagiza ko utaryozwa ikintu kuba wakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se wi- wikinze inyuma y'izo mbuga nkoranyambaga kandi mu by'ukuri wabiryozwa Mm, mu by'ukuri eh, biba ari nabyo bibi cyane kuko uko ushobora kubwira umuntu amagambo mabi muri kumwe siko wayavugira ku karubanda uyamubwiye akayumva ariko ukayavugira n'imbere y'imbaga yose ikoresha eh, uwo muyoboro yego nibyo kubera ko buriya iyo ukoresheje uwo muyoboro wavuga ngo kuko buriya nko mu guhana ibyaha iyo bagiye guhana ibyaha banareba ah, ingaruka cyangwa se icyo twita hamu mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu cyongereza byateye iyo washyishye rero ku mbuga nkoranyambaga burya si kimwe n'uko mwaba muri babiri ukabwira umuntu tujya wenda gutukana mu ruhame ngututse turi babiri usibye kuba uwo muntu byanamugora kubona ikimenyetso ko i- na- namututse ko yavuga ngo yantutse nka kwaza byagaragara hehe ko namututse kereka niba wenda yari afite undi muntu wa gatatu kugira ngo uh, kugira ngo agaragaze ibimenyetso aho urumva ko biragoye no kugira ngo byony- byonyine unakurikiranwe ariko nagutuka akoresheje za mbuga nkoranyambaga cyangwa se ari akoresheje ya miyoboro icya mbere byakwiriye byasakaye ahantu hose ni ukuvuga ngo n'ingaruka cyangwa se hamu byagize ku watutswe ziraba ndende ku buryo n'ibihano bishobora kugira gute kuzamuka kuko u- urumva ibihano burya banabitanga bagendeye ku ku- ku- ku buremere bw'ingaruka zatewe na cya kintu kibi wa muntu yakoze cyangwa se kibujijwe wa muntu yakoze Nka- kuko kuko eh, ikindi kintu wenda abantu barakwiye kumenya ni uko dufite itegeko mu rwanda risobanura eh, uruhame icyo ari cyo kuko amenshi mu mategeko ahana ibi byaha bijyanye no gutanga ibitekerezo cyangwa se bifite aho bihuriye no gutanga ibitekerezo eh, harimo ikintu kijyanye no kuba wenda n'ibintu biba byabereye mu ruhame uruhame mu mategeko asobanura ko ari ahantu hateraniye abantu babiri kuzamura ariko badu- am- amategeko akanavuga ko n'ibyakorewe kuri mudasobwa nyine ku izo mbuga nkoranyambaga n'iki nibyo nabyo ni uruhame ni ukuvuga ngo rero abantu bakwiye gutekereza ko ibikorewe hariya ahubwo bishobora kuba byabakururira ingaruka ziremereye kurusha ibyo bana- banakora mu buryo busanzwe uretse ko nta n'icyaha cyemerewe kuba wa- wa- wagikora muri rusange icy'ingenzi abantu bakwiye gushyiramo imbaraga aho byaba bibereye hose ni ukudakora amakosa cyangwa se ibyaha radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri isanga turaganira ku byerekeye imikoreshereze y'imbuga mpuzambaga mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda no mu burundi turi kumwe na metre jean paul ibambe reka noneho tujye ku mirongo ya telefone twakire dufite abantu babiri dufite gabe uwandinze banteze iminsi na hakizimana reka duhere kwa gabe ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze byose nsanzwe ndi umukunzi wa radiyo ijwi amerika ni kigali kuko bimwe bikorwa washinzwe abandi bifite makumyabiri na makumyabiri gushira ijwi amerika kutumvikana uwo munyamategeko urambe jean paul nsanzwe muzi twigeze mu rwanda akihakorera nashaka kumubaza kuri ibyo byerekeye n'imbugankoranyambaga avugaho kandi kenshi na kenshi nkunze kubona abantu batanga ibitekerezo bamwe bagashaka kubiteresha ibigo byaba byo kubitesha agaciro kubisuzugura mu byombi nk'umuhanga umaze kubyiga aho ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika asaba abifiteho ubumenyi buhagije yaduhuza gute muri iki gihe ibyo bintu by'abantu bashaka gutesha abandi agaciro uburyo ki byakosoka abijyanye na- abi- abigereranyije n'ibyo baje kwiga ubu muri amerika ese yaba afite gahunda yo kuzaza arakora ubukangurambaga hano mu rwanda no kugira ngo byibutse abantu bakwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza kandi bubabyarira inyungu murakoze urakoze cyane reka twakire na hakizimana abasubiriza icyarimwe hakizimana ikaze mu kiganiro muri sanga
muraho neza muri uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
Ni- mu karere ka nyanza aho bita imisoro Mm.
yego yego ni ukuvuga ngo imbuga nkoranyambaga hamwe ni nziza ariko n'ahandi hamwe ziba mbi ukuntu njyewe nkoresha imbuga eshatu eshatu ariko ebyiri muri zo ni imbuga zi- ziriho um, ahanini iri- ibikozasoni yego si bose ariko abantu ndanazivuga hari abantu ba- ba- bapositinga izo- i- amavidewo y'imikozasoni ku mugani ugasanga abantu bari gutukana ubwiye umuntu agututse nyine kuko ntabwo uba umuzi nawe ntabwo aba akuzi urabyihorera ugacecekira umuntu utekereza ntumusubiza bo urubuga nasanze rusa nkaho rwiyubashye mu mbuga nkoresha cyangwa nakoresheje urubuga watsapu ni urubuga mbona rwiyubashye kuko nta nta mavidewo mabi y'urukozasoni abaho bo ni nimero y'umuntu ariko icyitwa facebook icyitwa tiktok na za youtube ni ibintu biba bibera amari cyane cyane ariko kuko ugiye kuri facebook hariho amavidewo mabi cyane ariko sinayareka- aho ngaho- sinareka facebook kuko aho ngaho bwana hakizimana ndagira ngo ndagira ngo nibutse abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika ko ari ibitekerezo byawe bwite urimo gutanga ntabwo ari ibitekerezo by'ijwi rya amerika komeza
yego yego bo nari ndi kuvuga ati kuri facebook nubwo wenda bisa nkaho ibera ibintu bitagize ukuntu bitameze neza cyane sinayireka ati gutya facebook kugira ngo mwebwe tubabone niho duca ahanini urumva ngiye facebook sinayireka whatsapp imuza n'abantu ba- bene wacu bagenzi banjye baba bari hanze cyangwa mu gihugu iyo sinayireka ituma tuvugana mbese iterambere hari ikintu hari mu ikoranabuhanga hari ikintu ryadufashije Mm.
ariko tu- tujye twirenga- tu- tujye twirengagiza bariya bapositinga ibintu bibi by'ibikozasoni by'ibitutsi by'ibiki wowe ubwawe ugomba ku- kujya ku- ku iterambere ku ku nkoranyambaga ariko ukagendera ku murongo wawe ntugenze ku w'abandi murakoze cyane ndumva ari igitekerezo watangaga hakizimana urakoze cyane
murakoze cyane kunda nsuhuza thomas kamirinda ati turaburana ye ndamusuhuza metero ibambe eh, uravuga iki kuri ibyo babajije
Ah, barakoze cyane ku bitekerezo n'ibibazo babajije Mm.
Eh, gabe yabajije ikintu kijyanye wenda n'abantu ushobora gutanga igitekerezo ukabona abantu barimo baragitesha agaciro ese wabigenza gute kugira ngo wenda niba utanze igitekerezo cyawe gihabwe agaciro icya mbere ni uko wenda kuba uwo muntu i- nawe eh, ataha agaciro igitekerezo utanze nawe ni uburenganzira bwe kuko ntabwo i- gutanga igitekerezo cyangwa igitekerezo umuntu wese atanze bivuze ko abantu bose bagomba kucyemera eh, ijana ku ijana birashoboka nabo bashobora bafite uburenganzira bwo kukibona ukundi no kugitangaho ibitekerezo ibyo biremewe ikitemewe ni ukuba bakwibasira kubera ko watanze igitekerezo eh, runaka kandi aricyo wumva gutekereza kandi wabonaga ari igitekerezo kiboneye kandi nta muntu wahutaje cyangwa se ngo uhu- ngo unyuranye n'itegeko runaka I- icy'ingenzi nawe inama namugira ni uko mu gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo n'iyo haba n'utacyemera ariko uh, ube wumva nta kibazo ufite ni uko igitekerezo cyawe kigomba kuba wenda gishingiye ku kuri cyangwa se ku bintu uzi wizera neza ufitiye gihamya tuje niba u- uvuze ikintu runaka eh, ariko u- u- ukaba uzi neza ko ari ukuri gihagazeho nta mutima mubi iyo iyo muze ngo nta mutima mubi abantu bagira ngo wenda ni bino bintu abantu bakunda guteramo igiparu cyo bavuga ngo nta mutima mubi ni kuvuga mu rwego rw'amategeko atatu kuvuga ngo nta mugambi mubisha wenda nta kintu kibi ugambiriye ikindi ukaba ushingiye ku bintu bihari kuko bifatika fagiti hanyuma uwagitesha agaciro yacyemera atacyemera ibyo ni uburenganzira bwe ariko ukuri burya ni kumwe kugera aho nyine abantu bakaza kumenya ukuri kw'ibintu ni ni ni ni ni ukuhe ku kijyanye rero n'icyabazaga ese ubukangurambaga ndateganya iki mu by'ukuri um, uko niga n'uburyo twigamo tuba turimo no gukora imishinga Eh, so mfite rero gahunda eh, igamije eh, guteza imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu rwanda ariko nkavuga ngo ni uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko abantu bigengeseriye cyangwa se batekereza ko ari uburenganzira bushobora kuzana n'uburyozwe reka mbivuge gutyo donc responsible freedom of expression cyangwa se donc butari ibintu byo kuvuga ngo ni ukugenda nyine ugatanga ibitekerezo gutyo gusa ese ndatanga ibitekerezo bitangira hehe bigarukira hehe mu mbibi z'ibyo amategeko ateganya yaba amategeko y'igihugu ndetse na mpuzamahanga aho wenda ntekereza ko mu gihe twaba tubona ayo dufite mu gihugu wenda atari ku rwego mpuzamahanga cyangwa se twita standards tukaba wenda twasaba ko igihugu kiyahindura amategeko akaba yahinduka ariko se aza arahinduka twebwe nk'abaturage turimo turatanga icyizere kuri leta ko igihe amategeko azaba yahindutse yatanze ubwisanzure burenze ubwo dufite tutazabu tutazagenda ngo tubwabiyuzine cyangwa se dutume ibintu birushaho kuba bibi ni ukuvuga ngo uko abaturage bitwara uko tumenye ko dukoresha izo mbuga ko dutanga ibyo bitekerezo biri mu bishingirwaho kugira ngo hari n'igihugu kibe cyatanga umurongo wo kuvuga ngo reka turusheho kugenda dufungura ndatanga urugero hari igihe kera nubwo bitarakunda tugifite amategeko hano ibyaha twakwita byo gusebanya muri rusange ariko kimwe mu bintu bimaze gukorwa ni uko tugeze nko mo hagati dufata amategeko yo gusebanya tutayafata nk'ibyaha tuyagira mbonezamubano decriminalization ya defamation so ni ukuvuga ngo rero wenda mu myaka ibiri itatu iri imbere ushobora kuzasanga ijana ku ijana tuzaba tutagifite defamation mu mategeko yacu ariko ibyo bigomba kujyana n'uko nyine abaturage nabo ari abantu bagaragaza ko batajya gukora ibibi cyangwa se ibyaha bakoresheje ubwo bwisanzure buhari cyangwa se banasobanukiwe wenda iyindi nzira ihari kuko ntabwo wavuga ngo uravanaho icyaha ukigira ikosa noneho abantu bo gukomeza kugira uko babikurikirana abantu bazi ko iyo umuntu wenda bagusebeje atagomba kukujyana muri muri ribu cyangwa se muri parike kugushinja ibyaha ahubwo agomba kujya kukorerwa wenda mu rukiko rusanzwe mbonezamubano kugira ngo wenda bamuce ihazabu cyangwa se abashe kuriha ibyo yakwangijeho ibyo rero ndateganya gukora ubukangurambaga bwerekeye muri muri uwo murongo igihe nzaba nsohoje amasomo ndumva ari byo bintu nzaba nibandaho cyane mu rwanda hakizimana rero icyo yavugaga ngo imbuga nkoranyambaga ni mbi ariko ni na nziza mu by'ukuri nkeka ko yanamenye ni urugero yamenye ko iki kiganiro gihari abinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mpuzambaga yabibone niho yatangiye nimero ye yatanze igitekerezo cye uvuze hari icyiza kirenze iki ngiki ariko nyine kuko biranashoboka ko hari abashobora kuba banazikoresha nabi ari nayo mpamvu hari abamategeko bonga abamategeko bagira uko akubita akanyafu ariko ibyiza ni uko abantu bagombye kwitwararika kuko amategeko burya aberaho icya mbere gukumira kandi aba yagenze neza iyo ntawe birenzeho kuko abantu ntibagire ikintu bakora kibi kuko hari ibintu byinshi nk'igihugu cyangwa se nk'abantu twakagombye kuba dukora kurusha uko tuba twirirwa turi mu gukurikirana ibyaha no kugira wenda kuko turwana n'abakoze ibyo ngibyo yaba nanjye ubunganira mfite ibindi nakora by'amategeko byateza imbere igihugu kurusha uko naba nuko naba ndwana no kugira ngo runaka ave wenda aho afungiye cyangwa se agirwe umwere ayo mavidewo mabi y'urukozasoni ibyo biri mu bintu amategeko guhera ku itegeko nshinga urusengero no ku itegeko nshinga ngewe ndi gutanga ingero kuri ibi bintu ntera ku mategeko mpuzamahanga yaba itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu yaba n'andi mategeko mpuzamahanga u rwanda rwagiye rushyiraho umukono bigiye bifite aho bihuriye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byose bigenda binateganya aho ubwo burenganzira bugarukira ibintu bijyanye n'ubukozasoni eh, guhembera urwango kwinjira mu buzima bwite bw'abantu birabujijwe ahantu hose ku isi wenda aho bitandukaniye ni uburyo tubikurikiranamo ushobora gusanga mu rwanda wenda tubikurikirana nk'ibyaha hari ahandi babikurikirana wenda nk'amakosa ariko ahenshi n'ubundi hari n'ibyo bakurikirana nk'ibyaha kimwe n'uko haba hari n'ibindi baba bakurikirana nk'amakosa Mm. reka dusubire ku mirongo ya telefone nanone twakire abantu babiri duhere kuri ildefonse shine maestro ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
twaye defonse benambamo ndi mu karere ka gisagara mu rwanda Eh, ariko urimo urumvikana nabi reba ukuntu reba ukuntu uhagarara ahantu hamwe ufate telefone neza kuko harimo harazamo urusaku rwinshi
eee Eh, komeza noneho turi kumvikana neza Eh, ndi mu- i gisagara mu karere ka gisagara nyine mu rwanda Mm.
Ah, ibya- ibintu bijyanye na social media ba- bashaka uburyo nyine babiha umurongo kuko nyine bimaze kugera ahantu hakabije pe kuko bamwe badashyizeho amafoto y'ukozasoni cyangwa se amavidewo y'ukozasoni bashyiraho ibitekerezo bi- bihembera urwango nyine ariko byaba byiza nk'ubu ngubu bashyizeho umurongo ngenderwaho nyine akavuga ati niba tubonye umuntu runaka asizeho ibikorwa bibi uwo muntu turamukurikirana kuko baba bazi uwo ari we rega baba baba bamuzi baba bamuzi niyo mpamvu ibyo bintu nyine bago- baba bagomba no kubireba nyine ba- baraba babizi pe ariko bagomba kubirwanya kuko bimaze kugera ahantu hari hejuru nko mu rwanda nyine bi- birakabije pe birakabije nicyo gitekerezo nari mfite urakoze wowe hari uwari wakwibasira se akoresheje izo mbuga
Eh?
wowe hari ubwo wari wabihutariramo
aya ntabwo nabihutariramo Mm, ni abandi ubona gusa
Eh, ni abandi mbona pe ariko birakabije birakabije cyane Okay, urakoze cyane reka tukureke n'umurongo wawe wa telefone ndumva utameze neza urakoze kuri ibyo bitekerezo utanze reka twakire bolingo masanga bolingo eh, uherereye he bolingo masanga turakumva Eh, ndumva ubanza uwo murongo wa telefoni wayobye ntabwo masanga turimo kumwumva neza reka dukomeze tugaruke ku mutumirwa wacu metere ibambe wumvise ibyo iridefonse maestro avuze Ah, ngira ngo arasa n'uganisha kuri cya kibazo nahoze ndi buze kubaza cyo kuvuga ngo hakorwa iki
bo murakoze Mm, Eh, mu by'ukuri hari ibintu bitandukanye eh, ukurikije eh, imiterere nyine eh, y'izo mbuga nkoranya mpuzambaga tu- ite- tuvuga iteye aho isi igeze uko ibindi bihugu birimo biragenda bibigenda cyangwa se byabigenje kugira ngo byibura byo kuba bidafite ibibazo ugereranije bingana ntaho bibazo bitari ariko wenda bitari ku rwego nk'urwo wenda twebwe wavuga dufite nubwo natwe wenda nta byacitse cyane ariko ni byiza ko tubitekerezaho bigitangira cyangwa se bikiri bigifite igaruriro Eh, ikintu cya mbere rero cyakorwa ni ikintu kijyanye no gushyira imbaraga eh, mu kwigisha abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange eh, imikoreshereze y'itangazamakuru n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni ikintu bakunze kwita ngo media information literacy mu ndimi- mu rurimi rw'icyongereza mu by'ukuri eh, abantu bakamenya eh, niba bafite babasha kugera bashobora kuba babasha gutanga ibitekerezo bose ariko se bazi u- ko uburyo bashobora kubitangamo bushobora gutuma hari abandi bantu bahutazwa kandi amategeko abibuza ni urugero ese eh, bakwirinda gute uburyozwe eh, bw'i- bwo gutanga ibitekerezo byabo kandi ku rundi ruhande n- nanone ba- nta umuntu wababurijemo cyangwa se nta wabanizeye reka bivuge gutyo nta wanize ibitekerezo byabo kubera ko kuniga ibitekerezo ntabwo byemewe icyo twita censorship ntabwo byemewe n'amategeko y'u rwanda arabibuza So, rero hakenewe kugira ikintu gikorwa mu buryo uh, bufatika ku bijyanye no kwigisha abaturage mu bindi bihugu wenda ubwo ngewe nanasaba ko no mu rwanda byagenda gutyo wenda umuntu ntagire uburyo abasha kuganira n'ababishinzwe yabikora mu bindi bihugu abana biga mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye muri za kaminuza atari ukuvuga ngo ni abiga itangazamakuru gusa oya umuntu wese uri ku ntebe y'ishuri hari akantu bamugenera ka- wavuga mu masomo yiga kajyanye no kumwigisha u- iyo mikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'iryo koranabuhanga ndetse n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kugira ngo naramuka atanze ibitekerezo azabitange mu buryo navuga budafite icyo bu- bu- buhutaza ariko anabitange kuko agomba no kwi- ku- kwibuka ko no gutanga ibitekerezo ari uburenganzira bwe kandi iyo atanze ibitekerezo iyo afite ubwo bwisanzure hari icyo bifasha mu gihugu kuko abantu banamenya icyo batekereza noneho niba n'ibitagenda neza abantu bakabasha kubitangaho ibitekerezo bagakritika ibintu bikajya ku murongo icyo ni kimwe ariko ku rundi ruhande baka- bikanabafasha gutuma niba naramuka bahuye n'ibyo bintu wavuga bibi cyangwa se byatangajwe babasha gushungura bagire eh, uburyo babasha gushungura yo- bo kubimira bunguri kubera ko hari ibibi ni ukuvuga ngo rero eh, hakenewe ko wenda eh, mu rwego rw'uburezi hajyamo gahunda yo ku- kwigisha abantu ubwo ariko ubwo urumva ni mu gihe kirekire ariko mu gihe cya bugufi mbona icyo wakora ubu ngubu cyihutirwa ni nko gukora nk'ibi ngibi muri gukora nk'ijwi rya amerika abantu bakaganira kuri iki kibazo baka- tugahugurana tugatanga ibitekerezo tukabwira abantu uko amategeko ameze uko bi- bimeze uko bagombye gukoresha ubwo burenganzira bwabo kugira ngo nkeka ko wenda uwumvise iki kiganiro hari icyo ari bubashe kuvanamo anabashe kwigengesera cyangwa se nanabasha kubona ibintu atangire no kuvuga ati ariko si ibintu wa mugani ni ukuri si ubu nibyo byemere niba ari n'igihuha yo gukuka umutima amenye ko eh, ashobora kubanza kubura niba yumvishe ikintu hano akibonye kuri youtube bacyohereje akavuga ati reka ndebe niba hari ahandi babitangaje nasanga ari aho ngaho gusa atangire abigireho amatsiko avuga ati no ibi bintu bishobora kuba ari ibihuha yo gukuka umutima ikindi kintu gikwiye gukorwa eh, mu buryo navuga eh, bwo kugira ngo tu- dukemure ibibazo ni ukureba amategeko dufite amategeko dufite um, ubona asa nkaho twagiye dushyira cyane imbere ibintu bijyanye no gufata ibintu nk'ibyaha no guhana nk'ibyaha kandi hari ibintu bimwe na bimwe biba bidashobora gu- gukora cyangwa se bidakora neza ko nk'urugero nk'ubu umuntu nyine utangaje ibihuha kabone n'aho byaba ari ibi byatumye umuntu runaka atakazwa icyizere bi- byo gusebanya nyine bisanzwe mu rwanda arafungwa bigafatwa nk'icyaha noneho wareba nk'umubare w'abantu bashobora kuba babikurikiranwaho bakaba bafungwa ni benshi wafunga abantu benshi cyane kandi eh, mu by'ukuri gufunga si cyo gihano cyonyine kavuga ngo ese nta kuntu dushobora kuba twatekereza eh, uko abantu bahindura amategeko tukagira amategeko navuga a- a- agira uko akurikirana ibi bintu akanabiteganya mu buryo navuga- Mbonezamubano.
bw'imbonezamubano ibyo twita civil defamation noneho uwo muntu twe abaturage bacu bakamenya ko niba ngututse niba ngusebeje ndakujyana mu rukiko mu rukiko ariko mbonezamubano niba nari mfite butike yanjye yahombye kubera ko wansebeje bakaguca amafaranga nahombye kuko iyo bamfunze nagusebeje nta- ntekereza ko ntacyo wunguka icyo wakagombye kuba ubona ni ni- in- ikintu gisimbura icyo wahombye kuba na- na- nagusebeje cyangwa se icyo watakaje cyangwa se ukubabara wagize ntabwo ari uku- kujya kumfunga ubwo ujya kumfunga ntacyo uri butahane ntacyo bi- ntacyo wafungishije cyangwa se uwo nabangamiye ari butahane ntacyo bimaze hari ukureba rero mu rwego rw'amategeko niba nta cyakorwa cyane ko nta nubwo binafasha abaturage gusa buriya hari n'icyo byafasha no ku gihugu muri rusange kuko uzareba amaraporo ajya asohoka eh, uko eh, abantu ba- ba- ba- bagenda bavuga i- igihugu usanga hari aho bavuga ngo wenda tura- dushyiraho turalimita cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kavuga ngo turamutse hari tunashyizeho uburyo bwo bwo gukurikirana ibyo bintu mu buryo bw'imbonezamubano bishobora kuba byatuma n'izo za raporo cyangwa se n'abantu bavuga ko wenda tudatanga ubwisanzure nk'igihugu eh, bukenewe ijana ku ijana ni- ni- nizo- ni- ni- nizo- n'icyo kibazo cyakemukiramo Mm.
Eh, ikindi kintu eh, wenda abantu bakwiye eh, kugira wenda ni umu- ni nk'umukoro buri munyarwanda wese akwiye kugira akwiye kugira umukoro wo kwihatira kumenya amategeko y'igihugu kuko ujya umenya amategeko bigufasha kwirinda bituma abantu batabasha ku ku- ba- ba- badakora ibyaha iyo umenya itegeko umenya icyo riteganya u- byibura uka- u- u- u- ukagabanya ibyago byo kuba wagwa mu cyaha kabone n'aho waba utabizi Mm. reka dusubire ku mirongo ya telefone nanone dufiteho abantu babiri dufite marcel tukagira na anisete toya reka tubanze twakire marcel ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane nanjye ndabashimiye kumpa akanya kugira ngo ntange umusanzu wanjye muri iki kiganiro wenda nka jean paul utanzi eh, mperereye i kigali ni kibagabaga mu mujyi wa kigali ubwo ni mu karere ka gasabo mfite rero utubazo tugera kuri dutatu ndatuvuga nihuse kugira ngo twihute ikoranabuhanga rijyana n'iterambere ri- uko bucya hagenda havuka ibindi bishya yewe niba ndi umusomyi w'ibitangazamakuru umuhakazi abahakazi bano binjirira abandi mu makawunti yabo akinjirira ibitangazamakuru nkurikirana akandikamo inkuru zisebanya wenda niba ari nijoro nabyuka mu gitondo nkajya gusoma inkuru nkasanga ya nkuru ndayipostinze ku bihu- ku- ku binyamakuru bitatu bine bitanu kuri icyo gihe njyewe nzumva ko hari ukuri kubera ko nyibonye ku binyamakuru bitanu nkasheyaringa nkanatera komenti ko ubwo mpise mba umufatanyacyaha kubera ko nakwirakwije ibihuha aho ngaho nde nzabwirwa n'iki ko ikintu cyanditswe na nyiracu umuntu utari umuhakazi icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri muravuga muti abaturage uyu munsi abantu bari gutanga telefone hirya no hino ano masosiyete y'itumanaho ari kuzitangira ubuntu ese koko muri si muri shuwa ko abaturage bari guhabwa n'amatelefoni ayo mategeko barayazi ikibazo cya gatatu hari hari ukuntu ah, usanga abantu bafite yego bakoresha social media cyane Eh, nkanjye ubwanjye nkoresha imbuga nkoranyambaga zirindwi kandi zose nziberaho hose icyarimwe ariko noneho ugasanga umuntu kuri akawunti yiwe afite uburyo yigenzura afite n'uburyo atangamo ibitekerezo nkibaza niba nta muntu nabangamiye guta- gutera komenti kuri posite yanditswe ibyo nabyo byitwa icyaha niba byitwa icyaha ngewe musomyi ndasabwa iki umusomyi w'i- w'i- w'inkuru ndasabwa iki nzarebe nceceke sinkarebe tubyihorere tubigende bite kugira ngo tutazisanga ahubwo na na za manza zari nyinshi z'ibindi bifitiye igihugu akamaro hiyongereyemo n'izi ngizi z'umuntu wakoze idatanzwe kuko umuntu w'imyaka cumi n'itandatu arabona udufaranga agahita agura telefone hari ibyo afitiye amatsiko kwa kuba afite amatsiko hari hari uburyo ataramenya kubika ivu gusevinga aki- ah, wenda akajya kwikangura yashyize ku karubanda wamukurikirana warubara ukasiyo yiwe ugasanga ni akana ka seza yabikoze nawe atabizi kuko wenda ari ari umuvubuka kw'iyi kw'iyi mihanda nk'uko uyu munsi byitwa ngo ni imihanda aho ngaho tuzakora iki hari yutube zizwi ni abantu bakoreraho nk'abanyamakuru cyangwa se bari aho bashinze undi natwe hari abo natwe arizo dufungura ko tutari abanyamakuru twiyirizaho ibyo dushaka bitewe no kwinezeza kwenjoyinga ubu nawe ati ibi yakoze bibaye icyaha ngaho rero banyamategeko ibyo bintu murabihuza bikaba biteye ntabwo twakwitanga ahubwo noneho twabaye tu- tugiye mu manza zitazarangira ahubwo wenda mugiye no gupfukirana umuntu umuntu yajya abona ikintu agaceceka akaruca akabonera kuko atazi n'ikiri icyaha n'ikitari icyaha icyo ari cyo murakoze cyane urakoze cyane marcel reka twihute twakire anisete toya hanyuma abasubirize icyarimwe
alo Eh, turakumva
eee turabahaye mwiriwe amakuru amakuru
yego nanjye ndi mpagaze nayirobi niho ndi yego nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo
ntabwo ni nk'ikibazo Mm.
yego turakurikirana cyane ibyo mwandika ku mbuga ngurukanabumenyi none mu gihe muba mwandika amakuru hama ayo makuru ugasanga mu ko kuyarura ugasanga siyo Mu- cyangwa nk'umunyeshamakuru aka- nku- ariko arabetinga nk'ibintu akavuga ati ngo bino bintu ngo nk'iyekipi yishinzwe cyangwa ingiyi ngo ngiye ngo cyangwa ari ibi n'ibi ibyo biri mu bintu bijyanye ugasanga ni nk'ibintu by'ibitera soni ibyo bintu biba bi- bi- bijyanye n'umwuga biba bimeze gute ikibazo cyanjye ni icyo urakoze cyane toyi reka uh, mutumirwa basubize dufite iminota icyenda gusa metere bambe gerageza kuyikoresha mu buryo eh, u- uri bu- uri busubizemo ibyo ngibyo
yego Ah, murakoze cyane Eh, mpere ku mpere ye- bakoze cyane ibibazo byabo birumvikana kandi ni byiza marcel uri ikibagabaga eh, ku kintu kijyanye no se ngo umuntu niba akoresha imbuga nkoranyambaga agatanga ibitekerezo ese ngo arabibu- u- wemerewe gutanga ibitekerezo rwose gutanga komantere cyangwa se ku- kugira icyo uvuga uko ubona ku gitekerezo umuntu yatanze cyangwa se ibyo ubonye kuri izo mbuga nkoranyambaga urabyemerewe icyo utemerewe ni ukuba watanga ibyo bitekerezo ufite ibindi uhutaza Ndi kuvu- iyo muza guhutaza ni ukuvuga ngo hari uburyo nshobora kugu- ku- kuvuga ikintu iki- igitekerezo cyanjye kikumvikana ariko ntawe ntutse njyewe nk'urugero njyewe nk'uru- nk'urugero i- i- hari nyamara nk'umuntu nkabona nk'umuntu yatanze nk'igitekerezo cyangwa arimo aratukana cyangwa se atangaje ibintu bitari byo ntabwo ubundi najyaga nkunda gusubiza cyangwa se gushyira komantere ku bintu ariko ubu ngubu mbona hari uburyo nshobora kubitangamo hari n'igihe njya mbikora nka- nka- nka- nkandikaho komantere ku muntu ntazi pe ariko nkamuhita nkambwira nti ibi bintu uri kuvuga washobora kubivuga ariko udatutse umuntu cyangwa se udakoresheje imvugo nyandagazi cyangwa se uda- udashyizeho iyi foto y'urukozasoni ibintu nk'ibyo ngibyo Nu- rwose nu- ahubwo u- nakubwira ngo jya utanga ibyo bitekerezo mu buryo uh, uh, kenshi kashoboka kuko burya uko abantu batanga ibitekerezo baganira niko eh, sosiyete igenda ibyungukiramo n'abantu barushaho ku kubaho neza mu buzima bwa buri munsi hanyuma ikintu kijyanye n'icyo yavuze kijyanye n'uko wenda umuntu ashobora kuba- ashobora kumuhakinga bagakoresha konte ye bagatangaza ibintu bitari byo ibyo bintu birashoboka rwose ni imwe muri risike cyangwa se navuga mu byago bihari by'uko ushobora kuba uri gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se uri kuri interineti ariko icyiza ni uko inzego zibishinzwe reka mvugana nka nka nka nka nka ribu bafite ubushobozi bwo kugenzura bakamenya ko ibyo bintu atari wowe ubwawe wabipostinze cyangwa se wabisharinze ahubwo ari uwo muhaka uwo muntu wakwinjiriye mu- mu- muri izo- muri izo konti zawe cyangwa se muri mu- mu zo mbuga nkoranyambaga zawe Ba- ubwo bushobozi burahari rwose uko uko aba inyoni zigiye imigambi burya ni nako nyina avuga ngo- Abarinzi.
abarinzi nabo bagenda ba- bajya iyindi ni ukuvuga ngo hari ubushobozi bwo kubasha kumenya niba koko atari wowe wabikoze niba utabikoreye muri telefone yawe cyangwa muri kompiyuta yawe niba byakorewe ahandi ibyo birahari nta kibazo Icyo- iyo biba- gusa wenda nibiba ushobora kuzatangira uku- u- u- ukekwaho nk'umuntu wa mbere kuko nyine bazaba batekereza ko ari wowe ariko kugaragaza ko atari wowe ni ikintu cyoroshye cyane bibasha kugaragara inama nakugira wenda ahubwo igihe wowe ubibonye bibaye ujye wihutira kujya gutanga ayo makuru ku ku bo bireba niba ubona kuko hari ibishobora kuba byagira icyaha ushobora gutanga amakuru muri kuko no kwinjira muri konti yawe ahubwo nawe n'icyaha uba wakorewe ahubwo wagombye guhita ujya gutanga ikirego uvuga uti bantu be- banyinjiriye muri mu- muri konti barimo baranakwirakwiza ibintu eh, bitari byo cyangwa se barambeshyera ibintu bishobora kuba byatuma nawe ubasha kungukira mu mu- mu kuba utakurikiranwa kuko nyine wanagaragaje ko eh, atari wowe ahubwo noneho bagatangira gushaka uwashobora kuba wakoze ibyo ngibyo ikindi ni no kwihutira kubeshyuza ibyo bintu byatangajwe Eh, hanyuma rero hari ikintu yavuze gikomeye cyane navuga ngo sinzi i- i- abantu bakwiye kongera kubitekerezaho hari igikorwa cyiza kijyanye no gutuma abanyarwanda bose tubona interinete za telefone tukazitanga mm, mu- mu- mu- mu gihugu hose ku buntu tukaha abaturage smartphone ariko sinkamya ko ku buryo buhagije dusobanurira abo baturage ibibi bishobora kuzana n'izo telefone cyangwa se n'iryo koranabuhanga cyangwa se niba tububakira ubushobozi bw'imitekerereze ku rwego rw'aho babasha kuzajya bakira ibintu bakiriye kuri izo telefone kuri izo mbuga nkoranyambaga barimo barate ba- bafite nk'uko guhanahana amakuru kugira ngo bajye babikora bashungura cyangwa se bigengesereye kugira ngo hatagira icya mbere uzabikoresha mu gukora ibyaha cyangwa se uwo ibyaha byakoreweho bizagiraho ingaruka cyangwa se binabigizaho ingaruka babi- bi- bi- bije izo ngaruka ziba ari ntoya ugereranyije n'uko zi- byari kugenda tuta tu- a- iyo a- abatabizi Ni- ni- niyo mpamvu rero navuze ngo ikintu cya mbere gikomeye dukeneye gukora nk'ingamba ni ugutuma abaturage bacu barushaho gusobanukirwa imikore imikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'imikoreshereze y'itangazamakuru muri rusange kugira ngo bitaza icyo twatekerezaga kiri bubafashe kugera ku iterambere kitaza kubabera ahubwo eh, uburozi cyangwa se ikintu kiza kubahutaza ku rundi ruhande kandi mu by'ukuri icyo twashakaga ari iterambere Ah, hanyuma rero oh, anise titoya wari ubuze ku yo igitangazamakuru gitangaje amakuru atariyo eh, ibihuha cyangwa se uko se bigenda bite mu by'ukuri ku itangazamakuru ho amategeko agenga itangazamakuru mu rwanda n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ategeka abanyamakuru n'ibitangazamakuru ko igihe bakoze ikosa bagatangaza amakuru atariyo nta- bibwirije bagomba guhita bakosora ya makuru bagatangaza ukuri kw'ibintu ariko burya batanibwirije iyo igitangazamakuru gitangaje ibintu uwo uwo babitangajeho afite uburenganzira bwo gusaba cya kinyamakuru ko gikosora gi- kigorora ya nkuru cyangwa se bakanatangaza icyo nawe avuga kuri bya bintu byamutangajweho uburenganzira bwo gusubiza niko tubyita cyangwa se right of reply I- ibyo ngibyo bisanzwe biteganyijwe mu mategeko abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru ni nayo mpamvu iyo umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru ikoze ikosa bakabarega nko mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ikintu cya mbere bagomba gukora iyo bigaragara koko bitari byo ni ikintu kijyanye no gukosora ya nkuru cyangwa se ibindi byari byatangajwe ibi ikindi ni uko nyine hari ibiba biteganywa nk'ibyaha biba biri nk'ibyaha ni nayo mpamvu nyine hari abanyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bishobora kuba bikurikiranwe mu nkiko kugira ngo baryozwe bya bindi bakoze bitari n'amakosa ahubwo gusa ahubwo biri n'ibyaha bitewe n'ibyabaye ni icyo ngicyo numva nabivugaho Mm, mu munota umwe gusa hari ikintu uh, Marcel yari avuze nagira ngo u- u- usorezeho wenda tutaragenda ikintu kijyanye no gushyiraho umurongo ngenderwaho kugena imikoreshereze cyangwa se regulation y'imbuga mpuzambaga birashoboka
no navuga ngo i- i- kimwe mu bintu naje kubona muri ibi ndimo ndiga ni iki cya mbere cyo navuga ngo imbuga nkoranyambaga mu busanzwe ziragenzurwa cyangwa se ziri- ziri regulated ziragenzurwa wenda ahubwo icyo tutazi cyangwa tutemeranyaho n'uburyo zi- zigenzurwamo icya mbere iyo ugiye gufungura youtube cyangwa facebook hari amabwiriza amategeko n'amabwiriza bagu- babanza kukusaba kwemeza biriya ni regulation ziba zakorewe ku rwego rw'izo mbuga hari ibintu udashobora gushyira kuri youtube hari ibintu udashobora gushyira kuri facebook cyangwa iyo ubishyizeho abantu bakamenya uburyo bagomba kubiripotinga bakavuga ibi bintu sibyo ntabwo bikwiye kujyaho hari ukuntu izo mbuga zibivanaho iyo ni regulation biri regulated noneho ikindi ni regulation dufite buriya iyo umunyamakuru wo mu rwanda atangaje ibintu wenda akoresheje imbuga nkoranyambaga ze usanga urwego rw'amakuru rushobora kuba rwabimubaza kubera ko ntabwo bamutandukanya n'urwo rubuga Eh, iyo ari umunyamakuru ufite eh, ikarita y'itangazamakuru asho- ashobora no kubiryozwa ni- kabone n'aho yaba yabitangaje kuri izo mbuga nkoranyambaga iyo ari umuturage hari amategeko dufite ahana ibyaha dusanzwe dufite ahana n'ibintu biba byakorewe ku mbuga nkoranyambaga Ni- ni- sorry, nk'ibyaha cyangwa se wenda nk'amakosa ariko cyane cyane ibyaha ni ibyo dufite mu rwanda ubu ngubu none se iyo si regulation ni ukuvuga ngo n'ubundi biri regulated Na- nkavuga ngo n'uburyo buhari nta ni- nta n'ikindi kintu wakora kirenzeho ahubwo ikintu gihari kinini ni ikintu kijyanye no kwigisha kugira ngo abantu bahugukire naho ugiye kuvuga ngo ugiye gukora itegeko ryihariye rijyanye n'imikoreshereze eh, y'imbuga nkoranyambaga ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka byagorana ugiye kuvuga ngo ugiye gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura ibikoreshwa cyangwa se ibikorerwa ku mbuga nkoranyambaga naho byagora ntibetse ko bitanashoboka ariko byanagora nta nubwo biri na ngombwa Maître Jean Paul Ibambe umunyamategeko w'umwuga ukaba ufite umwihariko wo kuba warakoze mu itangazamakuru reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'Amerika
murakoze cyane tukwifuriza kandi gukomeza kugira amahugurwa meza hariya muri Arizona State University murakoze cyane eh, kuri uyu mwanya muduhaye Mm.
reka nshimire namwe mwese inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika Uh, mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu byose mu ngewe turasubira mu kanya saa moya n'igice mu makuru nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro enjeniyeri cang na nadia taha wamfashije kwakira telefone zanyu kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese